iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu cyangwa kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu uno munsi ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga nk'uko mubyumva buri munsi kibanda cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi uno munsi ariko turaraba uruhara rw'abakenyezi mu guhohotera abagabo babo iyo umugore n'umugabo bubatse birashika akatari gake abagabo bagahohoterwa ariko akenshi abagabo ntibabivuga cyangwa ngo barondere uburyo bwo gukemura ibyo bibazo ikigo giharanira uburenganire mu rwanda rwa murek kivuga ko hariho ubufasha butegekanijwe mu kugerageza gutorera umuti ibyo bibazo nibyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri kano kanya mu kiganiro muri sanga none mwebwe mubona ari biki bituma abagore bahohotera abagabo babo muri iki gihe uruhara rw'abagabo muri ibyo bibazo ruba ari uruhe hoko gwiki kaze mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nimero ni yayindi nyene rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mugume ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi ni umunsi wa gatanu tuganira ahanini ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme ariko turaza kwibanda cyane cyane ku ruhara rwabo mu kudafata neza abagabo babo cyane cyane umuryango rwamure uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire no kurwanya ihohoterwa ryishingiye ku gitsina rwarashinze urubuga rwo gufasha abagabo kuganira ku bibazo bibahanze mu ngo zabo aho kubiheza mu mitima yabo rwamureka ivuga ko yafashe uyu mugambi inyuma y'aho basanze abagabo bahura n'ihohoterwa ntibabivuge ijwi rya amerika rero ryaragendeye abagabo mu murenge wa nyarusange mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda aho bari mu biganiro bivugwamo ihohoterwa bakorerwa n'abo bubakanye mu kanya turaza kubashikiriza inkuru mugenzi wacu asumutakaboyi yadushikirije kuri iki kibazo aho muri ako karere ka nyarusenge ariko mbere yaho reka twakire umutumire wacu muri iryo shirahamwe rwa mureke aza kudufasha ku kwihweza neza iki kibazo uko cyifashe muri aka kanya turi kumwe rero n'umushingantahe rudasingwa jean bosco wo mu ishyirahamwe rwa mureke umushingantahe rudasingwa ikaze neza mu kiganiro muri isanga murakoze cyane yego muraho neza ngaho i kigali turumva ko hariho akavura uno munsi eee akavura karahari iminsi rwose tumerewe neza harahereye ni amahoro i rwanda i kigali naho niyo ni amahoro ni muhanga nuko ni amahoro ni byiza cyane ni byiza cyane nk'uko twabivuze rero mu ntango birashika abagore bagahohotera abagabo babo mu ngo zabo ugasanga icyo kibazo abagabo ntibakivuze haba kubera umuco wacu haba kubera byinshi nyine bituma eh, imico kirundi kinyarwanda ituma abagabo badaserura ibyiyumviro byabo eh, ibiri ku mutima akenshi iki kibazo cyo guhohoterwa ki- cyifashe gute mu rwanda muri iki gihe uhere ugereranyije cyane cyane no mu myaka yahera
Ah, murakoze cyane Eh, murakoze kumpa ikaze ku- kuri radiyo ijwi rya amerika Eh, eh, hanyuma ku kibazo mumbajije cy'ibirebana n'uburyo eh, ihohoterwa rye- rikorerwa abagabo riteye Eh, nk'uko mubizi koko mwatangiye mubivugaho ko imico yacu ari umuco w'i rwanda ari uw'i burundi Eh, kenshi na kenshi eh, umugabo yiyumva mm, eh, ubusanzwe tuzi ko muri muri sosiyete zacu umugabo ari we ni nyir'urugo ni niwe ufite ubushobozi niwe ufata ibyemezo Eh, ibyo ngibyo rero na bashiki bacu ah, abagore bakuze babayeho ariko babyumva rimwe na rimwe ntibumve ko uh, bafite ubwo burenganzira busesuye nabwo nabo bwo kuba bafata wenda ibyo byemezo ndimo kuvuga abantu babikuriramo batyo umugabo yumva ko icyo ashaka ari cyo cyaba icyo ya- icyo- igikenewe cyose uko abyumva ariko byakagenze ariko uko ibihe byagiye bihinduka eh, abagore nabo batangira eh, haje iyi gahunda y'ubu- eh, yo kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye abagore batangira kugenda bakanguka Eh, bumva uburinganire icyo ari cyo bumva ubwuzuzanye icyo ari cyo ariko wenda ikibazo mm, kimwe cyagiye kibaho eh, ni uko uko kubyumva em, nubwo wenda twavuga ko eh, bitaragera ku rwego twavuga ngo rwagera nk'urw'abagabo bakora ihohoterwa ariko byageze aho hari bamwe mu bagore eh, bashobo- ba- ba- ba- ba- ba- batumva neza iryo hame Eh, ibyo ni byo twagiye tugaragarizwa na bamwe ugasanga niba nka nka leta cyangwa se eh, politike y'igihugu eh, ishaka kwimakaza ubwo burenganzira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ugasanga hari bamwe babyumva nabi amahirwe bahawe bakayakoresha nabi ubwo ndavuga bamwe mu bagore nibyo twajya tugaragarizwa n'abagabo byaba bigenze bityo yaba abonye eh, uwo mwanya wo kuvuga ati nanjye nafata icyemezo ubundi ibyemezo biba byiza iyo bifashwe abantu babanje kubyumvikanaho ariko akavuga ati oya nanjye ndi umugore nafata icyemezo ugasanga hari icyemezo rimwe na rimwe afashe wenda umugabo atakizi atazi atabiganiriyeho biza kuba ikibazo rero ko eh, abagabo nabo ni hahandi mwahereye umugabo akavuga ati se ngewe na- najya gutakira nde ko eh, kubera ko bumvise ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rireba guteza imbere uburenganzira bw'abagore gusa baravuga ati ninjyewe ntibanyumva ahubwo baranyita ikigwari nta mugabo wagiye kurega ko yakubiswe n'umugore nta mugabo wagiye kurega ko eh, umugore yamuhohoteye Eh, bigenda biza bityo ariko nubwo tubivuga ntabwo nka rwamureka tuvuga ko wenda ikibazo cy'abagore kuri uyu munsi uko gihagaze cy'abagore bahohotera abagabo aricyo twavuga kiri hejuru ariko icyo tubona ni uko na- nacyo ari ikibazo gihari eh, kandi rwamureka turimo gukoraho ari nayo mpamvu tudakorana n'abagabo gusa cyangwa ngo dukorane n'abagore gusa ahubwo dukorana n'imiryango Mm. Eh, ni byiza cyane ko mukorana n'umuryango mu kanya kari imbere turaza kukwihweza neza nabyo nyine uburyo mufasha abagore eh, mu- mu- mu buryo bwo gukemura iki kibazo ariko kuri icyo nyine wari uvuze duhereye aho nyine ku bijyanye n'uburinganire hari abaca babagiriza yuko kumbure mushobora kuba mwigisha abagabo kuba inganzwa icyo none mucishura mute
Eh, nibyo nibyo hari abajya ba- rwose hari n'ababitubwira bati mwebwe mwabaye inganzwa eh, ariko birumvikana n'abatarumva mm, eh, inshingano cyangwa se misiyo ya rwamureke Eh, ubundi nyine ni- ni- ni iyo mibereho abantu bakuriyemo rega niko twatojwe niko twarezwe ko umwana w'umuhungu ari we uhabwa ubwo burenganzira niwe mu bihe byahise wajyaga kwiga Uh, umwana w'umuhungu yabaga ari kumwe n'abashiki be bakuru ariko bakaba bati niba mujya gasaza kanyu nikabaherekeze umwana w'umuhungu ya- yakuze eh, mu kinyarwanda tuba tuvuga ngo avuna umuheha akiyongeza undi bivuga ko ari we nyir'ububasha uwo nguwo akaba ari we u- uvamo na wa mugabo ufite ryasumbwe mu birebana mbese eh, na- na bwa bubasha none iyo rero twigisha abantu tubigisha eh, tugamije ikintu twita mu cyongereza positive masculinity positive masculinity ni ukugira ya migirire iboneye y'umugabo nanjye kuvuga ngo ya kigabo ni imigirire iboneye yakakwiye kuranga umugabo wese iyo tubwiye umugabo ngo mugabo em, re- reka kunywa ngo usinde wibagirwe ko ufite iwawe ubundi hariho n- n'abajyaga bavuga ngo umugabo n'urya utwo akarya n'utw'abandi Eh, ubu- noneho mu nyigisho dutanga tukaganira tubwira abagabo tuti dore iyo ufashe umutungo w'umuryango ukawita uwawe gusa eh, mu rugo bakabaho nabi ntabwo ari bwo bugabo iyo tubwiye umugabo ngo umugabo nyamugabo si ugenda ngo arare mu kabari si bwo bugabo Wa- bazumva ko niba umugabo yatahaga saa munani ngo za mu gitondo ngiye kuvuga z'ijoro yaraye mu kabari tukamubwira tuti ntabwo ari bwo bugabo umugabo n'utaha kare Baza- ba- ba- ba- hari abatubwira ngo ngo ni ukutwigisha gutaha nk'inkoko Ni- ni- ubwo ni bwo bugambwa bavuga ariko mu by'ukuri eh, ndagira ngo n'abumva ijwi rya amerika babyumve icyo tuba tugamije aba ari ukugira ngo abe wa mugabo uboneye ugera mu rugo akishimirwa n'abana akishimirwa n'umugore eh, umuryango ukabaho utekanye kuko murabizi ari n'umugabo uvuga ati kera hari n'ababivugaga eh, ko umugabo udahana umugore we a- a- a- aba ari inganzwa koko hakaba n'utashye bagenzi be bari bari mu kabari bakavuga bati buriya uzamukosore umugabo akumva ko kuba umugabo ari ugukubita umugore we nitubabwira ko gukubita umugore ari ubugwari bazavuga ati mwe mwabaye inganzo ni aho ngaho ni ibyo bibitera ariko mu by'ukuri eh, tuba tubabwira kugira ngo umuryango ube utekanye umugore yishimira umugabo umugabo yishimira umugore abana be mu muryango utekanye kandi bose bishimye
nibyo koko ariko rero ikibazo ahanini ntikiri kuri abo bagabo kuko birumvikana ko abagabo nibo bariko barakubitwa nibo bariko barahohoterwa ikibazo gihagaze ku bagore babo ni kuki none abagore nabo baca bifatira kuko kuri uko guhohotera abo bubakanye nubwo baba bahawe uburenganzira bw'u- bw'uko bashobora gufata ingingo bashobora kuba barashitse ku rugero rumwe n'abagabo eh, canke uko bu- ubwo buringanire burahari buriko buraboneka muri iki gihe ariko rero uca usanga umengo eh, baciriye ko n'agatoke uko guhohotera abagabo abagore ni ikibazo kiri ku bagore
Eh, icyo icyo navuga mu- muri muri rusange eh, ntabwo ntabwo tubihakana ko ihohoterwa n'abagabo barikorerwa Eh, kuko eh, hari abagiye batugana rimwe na rimwe binaterwa ni ni ni icya mbere nabanje kuvuga uburyo bwe- ko bishingira ku myumvire eh, abo bagore bagize mu kumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye Um, ikindi hakiyongeraho na cya kintu cyo kuvuga ngo eh, ndetse n'abagabo yewe n'abagabo nk'ubu ngubu iyo tuvuze iri tegeko rihana icyaha cy'ihohoterwa mu rwanda eh, iri tegeko rirahari ariko rimwe na rimwe hari n'umugabo ushobora ku hari n'abagabo baryumva bo ntibumve ko ribareba na wa wundi uhohotera akaba ati "Oya, n'ubundi se najya kubibwira nde So, ubu ibi byose gahunda zose ziriho zireba abagore aribo bagamije gufashwa itegeko ko aribo ryashyiriyeho ngo ribarenganure ariko mu by'ukuri itegeko ribare- rireba bose ni ukuvuga ko um, kuba ubwabyo batabyumva ko ari itegeko ririho Bivugwa- hari n'ukuntu n'icyo kibazo kibaho no guhohoterwa mu rugo ntibabigaragaze rimwe na rimwe n'icyo kibazo kikaba kita- kitanamenyekana ariko simpakanye simpakanye ko rwose ndetse n'aya moko y'ihohoterwa buriya hari n'ubushakashatsi butandukanye bu- buherutse gukorwa Ah, bwagiye bugaragaza kuko n'ariya moko yose tuvuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abagabo bagiye bagaragaza ko bayakorerwa ariko ugasanga ariko wenda imibare iracyari hasi gusa wenda tukavuga nka ririya riganisha ku myanya ndangagitsina iyi- iyi iyi sexual violence Eh, iyo cyane cyane by'umwihariko twagiye tubona ko i- i- ari ari ari ari icyaha ki- ari ihohoterwa ryagiye rigaragara mu bana b'abahungu cyane cyane ko aribo barigaragaje ariko kugeza ubu ntibyoroha kumenya ese abagabo nabo bararikorerwa kubera iki kuko hari n'ushaka kurikorerwa wenda ehm, eh, ariko akaba atashobora kuri- kurigaragaza avuga ati ibi byavugwa he noneho rero kugira ngo ne gutandukira wenda mwongere kure ikibazo mwari mubajije abagore eh, ibyo bakora byose icyo mbona harimo ibintu bibiri by'ingenzi navuga icya mbere ni ukumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya kabiri gi- gi- gi- gi- gikunze kugaragara nacyo ntabura kuvuga ni uko hari n'abagore bahohotera ariko birwanaho aha mu nyumve neza um, ni ukuvuga ngo hari umugore ari mu rugo ubwo burenganzira bwe yarabumenye ariko abana n'umugabo uhora umukubita ariko yageraho nawe ibyo nabyo byaragaragaye ndabivuga si ibyo nikurira mu mutwe ahubwo ni ibya twagiye tugaragarizwa n'aba- n'aba- na- na- n'abagabo batubwiye nabo ndetse n'abagore barabitubwira Bati, ukageraho kubera ibyo umugabo yagukoreye nawe ukageraho ukumva birakurenze nawe bigatuma wafata cya giti ukakimukubita bigatuma wam- wamukorera n'ibindi birenze kubera ko rije rimwe na rimwe ageze hantu avuga ati ibi ndabirambiwe Mm, bivuye mu gashavu Mm, Eh, ari ishavu ryamurenze yego I- ibyo cyane cyane nibyo bintu bibiri bigaragara Mhm.
Eh, ngira ngo n'ubu ngubu turimo gukoraho nka rwamureke kugira ngo turebe ko eh, bagira urubuga rwo kubiganiramo abantu bari uko babikumira murakoze cyane reka rero dufate ka kanya twumvirize iyi nkuru mugenzi wacu asumta akabuye duteguriye aho yagendeye ah, umurenge wa nyarusange
uyu mugore yafataga simenye ko aho yagiye ahubwo yaza akareba mu biraro by'ingurube ze akavuga avuye ngo asuhuze avuye mu- avuye aho hantu asuhuze ahubwo ati ingurube zanjye ko zashonje nkumva we agahinda karanyishe amarira akagenda kugwa nanjye umudamu yarampopoteraga cyane umudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye Ubu byageze nko mu ma saa kumi n'ebyiri wajya kubona ukabona yigiriye ku kabari kuko yari ifite n'amafaranga nyine aba ni bamwe mu bagabo bafashwa n'umuryango rwa mureke gukira ibikomere byabo bahabwa umwanya wo kuganira ku bibazo baterwa n'abagore bashatse ni kenshi usanga abantu bagaragaza ko ihohoterwa rikorerwa mu miryango akenshi ryibasira abagore ariko rwa mureke ivuga ko yaje gusanga hari n'abagabo bahohoterwa ariko ibyabo ntibitangazwe bwana rudasingwa jean bosco umukozi wa rwa mureke avuga ko bashyizeho urubuga ruhuza abagabo bakaganira ku byabo nyuma yo gusanga hari benshi bakorerwa ihohoterwa bagaceceka bagaheza mu mitima uko bitinda bikaba byazabyara amakimbirane akomeye yahitana n'ubuzima bwa bamwe tujya tugira ibyo twita urubuga rw'abagabo mu rubuga rw'abagabo rero niho baganirira bene ibyo ngibyo hari amahugurwa twagiraga bari kumwe nk'abashakanye ariko hakagira n'amahugurwa dukorana nabo nk'abagabo bonyine hakaba n'ay'abagore ukwabo kugira ngo bya bibazo byihariye wenda bitaboroheye guhita basohora aho ngaho babivuge ibyo byose rero hari abagabo ba- ba- banyuzagamo bakavuga ati oya ngewe ikibazo ngira ni uko umugore kuba ntinjiza amafaranga atambona nk'umugabo hariho n'abagabo baterwa ihungabana no kuba i- kwa kundi yarezwe ko udakwiye ku- kuganya udakwiye kurira ko ibintu byose uri umugabo ugomba kuba umugabo hariho n'abagira rya hungabana riterwa n'uko hari inshingano bategerejweho badashoboye abagabo bahawe akanya ko kuvuga ibyabo bagaragaza ko hari byinshi byabagoraga ariko ntibatinyuke kubishyira ahagaragara ngo batitwe ibigwari nk'umugore wanjye ntabwo twavugaga rumwe kubera ko yakundaga kugenda cyane agenda buri munsi buri munsi akagenda ariko njye nkumva ndabyemera nk'agataha nijoro ariko nahura n'abandi bagabo najya kuganira nabo nkumva ngiye kujya kubivuga mfite ipfunwe mu mirimo yanjye yose nayikoraga numva mfite ingororano imirimo nkayikora ncika intege ndakora njyenyine umugore ya- yabyuka agenda zarangize imbwa avuye ngo asuhuze avuye mu- avuye aho hantu ahubwo ati ingurube zanjye ko zashonje nkumva we agahinda karanyishe ariko nk'ijujuta ku mutima rero ikibazo nagize nanjye umudamu yarampopoteraga cyane umudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye yagize gutya ya mafaranga amaze kuyavanaho aravuga ati ubu ngubu rero nta nubwo nshaka kuba ntari n'uno mugabo kuko ko twakundaga gupfa cyane ko yakundaga gutaha nijoro byageze nko mu saa kumi n'ebyiri wajya kubona ukabona yigiriye ku kabari kuko yari afite n'amafaranga nyine akigira ku mafaranga akajya kwinywera inzoga gutyo agataha saa mbiri saa tatu ariko ngewe ikintu mpfa nawe ni ijoro ryawe sinifuza kujya uhora utaha nijoro ubwo mudamu arambwira ati ariko ubundi urinda wambwira ngo nintahe ntaha ngo ntaha nijoro ubundi uranshinzwe ihohoterwa rikorerwa abagabo si rishya ariko si kenshi batinyuka kurishyira mu ruhame nyuma y'amahugurwa rwamureka yahaye abagabo ndetse n'abagore abagore nabo basanze hari bagenzi babo bahohotera abagabo babo nubwo bitakunze gushyirwa ahagaragara kuba umugore wa kabiri yataga umugabo mu nzu akaba yageza na saa tanu z'ijoro yinywera inzoga ati ntunze umugabo w'umusaza akamusimbuza ukiri mutoya akinywera umugabo w'umusaza akagaragara nk'igishushanyo ariko wa wa mugore akaba afite abandi ku ruhande ukiri mutoya nanjye hari aho namubonye umusore warongoye umwarimukazi bamaze kubana rero wa mwarimu yasanze ari we ugize urugo ubwo umugabo yabaye w'imuhira umugore agenda akajya mu kazi yataha agataha nijoro yanasinze ndetse ku buryo banarwanaga igitondo n'ikigoroba rwose bigeze aho umugabo aremera aza kugira ngo induru izahore iwanjye aremera umugore aba ari w'umugabo nta bushakashatsi burakorwa ngo hagaragare umubare w'abagabo bahura n'ihohoterwa ariko imibare igaragaza ko abagore aribo benshi bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iri hohoterwa ryabo irikorerwa abagabo cyangwa abagore ryose iyo ridakumiriwe neza hakiri kare rizana ingaruka zikomeye zirimo gusenyuka kw'imiryango ndetse no kwicana hagati y'abashakanye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane asumta kuri iyo nkuru waduteguriye rero nk'uko mubyumvise kuri iki kibazo twatumiye bwana rudasingwa jean bosco wo mu ishyirahamwe riharanira uburenganire rwa murek mu rwanda niwe ariko aragerageza kudufasha bimwe mu byokorwa bimwe muri biriko birakorwa kugira ngo ibi bibazo mu ngo bitoregwe umuti araza kudufasha mu kanya tubwire zimwe mu nyigisho baha abagabo kugira bakemure ibi bibazo atubwire kumbure n'ukuntu bariko barabafasha nabo nyine ikino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya amerika nabo nyine bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo gushikiriza oscar oscar uraho neza
amahoro amahoro muraho urakomeye
urashaka tubashije uherereye hega oscar
kayanza mukayanza mu gihugu cy'u Burundi duga ku ijambo
yego jewe ikintu nashaka kuvuga mu by'ukuri ibintu bijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo birakorwa birakorerwa abagabo bose kubera abagabo n'abantu batinya guserura ihohoterwa ryabo ribera mu mazu kubera baba bibaza byiza bivuze bo abo tungana bungamwe bwanjye buntwenga ubwo nutanga akarorero hariho hariho nk'umugore ashobora kwaduka anywa nk'ibiboreza agatangira amafaranga yakiye hanyuma bishyize rero aho aho bishobora gushika ataje ni ukuvuga umugabo umugabo atuguruye igashira intambara cyangwa n'abatanywa nabo nyene ugasanga ashaka nyine kugira ingare kuko mu by'ukuri mu ngo haba mu mategeko y'imana cyangwa amategeko ya leta ubundi ubundi umugabo yategezwa guseruka umwanya we wose mu gihe bikenewe bijya kubavuga ishyirahamwe yuko umukuru w'ishyirahamwe gaseruka ubukega gaseruka ubugira kabiri ni ukuvuga rero umugore rero usanga ariwe akunda ku uri kumenya ibibazo byose yobifata mu minwe kandi ugasanga ntashobora kubifata mu minwe kubera hari ibyo atabashoboye ni ukuvuga rero umukuru ugasanga aguma mu ntambara z'uko ashaka kuba mukuru mu rugo bityo rero ugasanga imibanire y'abo bantu yoroshye kuko n'akandi karorero ushobora gusanga kubera ndetse n'iyo umuntu we ariko arakura ariko arasaza birinuka kubera atabakironka ushobora kuza guca nk'ingero ugasanga uwo mucuruzi wiwe amwaka rasiyo nawe hari igihe atashobora kuronka uburyo bwo kuza kuyica ukajya usanga mbere mu nzu haditswe ibintu by'inkono zibiri cyangwa uburyamo bubiri bityo ugasanga rero mu nzu umugabo kubera buza aho abica n'aho ari kubura hariho benshi baca bahitamo kuza guca ingero bakomoka cyangwa abandi bakaza kurara izamu kugira ba- barabe yuko boruhuka kuko kenshi ni amajenda aba bijyanye n'imitunganyiro yo mu yo mu yo mu ngo kenshi umugabo atemeye ngo ahebe umu- umugore mu by'ukuri ntaheba ishuri ishuri nambitse ko benshi ntibapfa kuyishyura ni ukuvuga rero yewe icyo nosaba mwo mworaba hagati dufate haba mu burundi cyangwa mu rwanda hakaba amanama menshi agirwa ku ngo na cyane cyane abagabo nabo bakaronka uburenganzira mu by'ukuri kuko kenshi usanga usanga umukenyezi ashatse kwinjira kuko ubundi umugabo yashobora gukora ica- icyo ategerezwa n'amategeko cyose umugore nawe tukamuha kuko habaye umwe arenga karindwi k'uwundi mu by'ukuri urugo rusha rugenda nabi Mm. none ga oscar eh, kuri wewe birumvikana birumvikana ko eh, ico kibazo kiba gihambaye ariko haba hariho kenshi canke rimwe na rimwe haba hariho ubufasha urakeka ko ukumbure nko ngaho mu kayanza hariho imbuga zitandukanye zo kugerageza kuyaga ibi bibazo gufasha abagabo ubona abagabo boseruka muri izo nyigisho muri izo mbuga
ibigo bose ruka rwose kuko hariho n'umugabo twari twigeze kumva mu burundi yari yagize inama nyine ry'abagabo kugira baze barashikirizaho akaba akababatiye mugabo gishyirahamwe twagiye gusa umunsi umwe yigira kuri radiyo mugabo ntitwasigaye kubyumva ubu sinzi uko byagenze Hmm.
kuko mu by'ukuri byari bikwiye kandi si ukuvuga yuko abagabo bifuza gufata inka b'abagore mugabo uri kuraraba ubu mu ngo hari ibibazo byinshi byinshi ni uko gusa bakabivuga mugabo ubundi ho hari ibibazo byinshi bidasanzwe kandi uri kubanabiraba uri kubanabiraba no mu mategeko iyo habaye ingorane ku buryo bagera aho umenga boshya no mu masentare kenshi igihe nkunda kubibona umugabo avuze iyo yabi- iyo yabi- yadindumiwe akavuga ati yewe umukenyezi wanjye umenga yifuza ko umenga utandukana mu by'ukuri amategeko ntamwubahiriza mugabo umugore avuze ati yewe umugabo wanjye ndabona kujohotegura ibi n'ibi niyo umenga twotandukana Mm.
aho baramwumviriza n'ingoma gusumba umugabo yego ico kibazo bari bategereje ko Eh, turaza kukigaruka ko mu kanya n'umutumire wacu kumbura dufashe kumva uburyo bakorana na sentare cyangwa inzego z'umutekano kugira ngo ah, bashobore kuringanira bose abagabo n'abagore bakabumvira mu buryo buringaniye Eh, oscar turagushimiye cyane ku byiyumviro n'ibibazo
yego mugabo cyane cyane kabisa habe habe habe habe imbuga nyinshi bashobora gusubiriramo ibyiyumviro byabo kabisa murakoze murakoze cyane twakire na nikodeme ku murongo nikodeme urakoze kwihangana kaze neza
murakoze
uherereye hega nikodeme
nanjye mperereye mu rwanda Mhm,
karondi karongi hano mu murenge wa gashari mu birambo mhm, nanjye ku ibyo ndatanga inyunganizi ku ibyo ngibyo by'abagabo bahohoterwa mhm,
ndatanga ingero ebyiri tugiye kuganiraho ikintu kijyanye no gusinda mhm, ikindi no ku, no ku mutungo w'urugo ndahera rero ku cy'umutungo w'urugo iyo urebye ku mutungo w'urugo ugasanga ni mukeya cyangwa se ugasanga ni mwinshi ariko ntibabyumvikaneho ugasanga umwe arifuje se akaba yakwirukanamo umugabo we nangaha muri ino minsi byarahabaye umugabo aho yirukanye umugore aho yirukanye umugabo we amwirukana mu mutungo we ariko rero kuri icyo ngicyo hagakwiriye kubaho ubukangurambaga ubuyobozi bukagerageza gukangurira imiryango se cyangwa uretse ko twebwe nyine tugira akagoroba k'ababyeyi niko tukwita twebwe mu rwanda mm, gasigaye kabaho kagakemura ibyo bibazo ugasanga baraganirijwe rero leta yagakwiriye gufata ingamba igashyiraho utugoroba tw'ababyeyi bagasuzuma kuri icyo kibazo mm. Ut- noneho noneho ikindi utwo rero tugoroba tugu- dukora gutega nikodeme
ni ukuvuga ngo utugoroba tw'ababyeyi usanga abagabo Mhm.
abagabo n'abagore bashobora kuza mu iyo nama bakumva ibitekerezo by'abayobozi bababwira Mhm.
rero nabo bakagira ukundi babifata bakabikemura Mm.
noneho ikindi navugaga ni ku cy'ubusinzi numvise musa naho mwabivuzeho Mhm.
ikibazo ikibazo cy'ubusinzi nacyo ndumva gi- gihangayikishije imiryango myinshi ugasanga nk'umu- umugore aragiye arasinze cyangwa umugabo aragiye arasinze noneho mu gihe bakageze mu rugo nabyo ugasanga bibaye ikindi kibazo rero naho leta yagakwiriye gufata ingamba ikagerageza i- gusuzuma ibinyobwa abo bantu baba banywa niba byaba bifite ubuziranenge kuko twebwe inaha ngaha twenga ibintu bijyanye n'imitobe ariko ugasanga ni ni- rimwe na rimwe ni imikorano rero hagakwiriye gu- gufatwa ingamba hagasuzumwa ibyo binyobwa bishobora kuba byateza ikibazo mu mu bwonko bw'abaturage bakareba niba babimena se cyangwa bakahashyiraho n'ubukangurambaga icyo kibazo kikaba cyavaho byumva rero uko inyu- inyunganizi yanjye ni iyo ngiyo murakoze turagushimiye cyane nikodemu umutumire aragira Yego.
icyo abivuze ko ariko mbere yaho reka twakire na, na louis michel louis michel mu majambo make ikibazo cyangwa icyumviro
muraho ariko mahoro neza
muranyumva neza hano ko ikirere kiremereye Eh, tu- turakumva turakumva
nk'uko mbibona Mm.
mbona hari hari ibintu ukwiriye bigenda bihindurana ariko ibintu bigenda bihinduka ndavuga generasiyo generasiyo reka nguhuge kera abagore n'abakobwa bari barakandamiye kabisa ibyo bugaragara urazi ko umukobwa watwaraga inda agatwara inda baragendaga bakamuroha kandi wayimuteye ntihagire icyo abazwa icyo ni ikibazo cya mbere ariko nanone no gutinya no kugurishaga ngewe uko mbibona kugeza ubu ngubu mbona no kwiganzurana utukura iki ubu ngubu uzarebe umukobwa araterwa inda yaterwa inda wagura mucyenda akagenda bakamukubita muri gereza bakamutunga wa mukobwa akisigaye hanze hose mbese ubwo we nta cyaha aba yakoze nta cyaha aba yakoze maze cyamuheza muri gereza ariko yakubitwa akanyara harapfa kubitwa icyo ni icya mbere icya kabiri iyo urebye mu ngo ukareba mu ngo mbese usanga abagore byaza- byaza no kuvuga ngo byaza ngo ngo- ngo- ngo ngo- ngo no ahubwo abagore nibo baba- babona baragiye hejuru cyane ndetse aho umugabo atashyikira kugira ngo rero icyo kintu kizakemuke cyakemurwa n'ubuyobozi ubwabyo kuko nibwo bwaza ntabwo bashyigikiye ngo umugabo agira gutya ngo ngo ngo niwe shefu w'urugo nabe shefu w'urugo ariko n'umugore abe shefu bayobora urugo ki- nibikomeza kugenda gutyo ugasanga bakora ariko nta- ni uko utajya ubyumva hano mu rwanda umugore yishe umugabo wajya ukumva ukumva ko umugabo yishe umugore ibintu ni ibyo ngibyo ni ukuvuga gutyo nibatwigishe ba- ba- ba- ba- ba- bashyizeho umwete baturomandire poromasi abaza bajana nta buringanire buzabaho ahubwo ibintu bizamera nawe bityo mubwiye urakoze wambaye urakoze neza wamushyikirije yego urakoze cyane numva ko ari nk'icyo kibazo nikodemu yari yavuze cy'uko hakwiye kuba ibiganiro murantunga hakwiye kuba ibi biganiro ibiganiro mu kibano ibiganiro habwa- haba bitangwa n'amashyirahamwe cyangwa na leta nayo nyine reka tugaruke rero muri studio umutumire wacu agerageze kwishyura bimwe mu bibazo n'ibyiyumviro duhereye kuri oscar mushingantahe rudasingwa yavuze Mhm.
ikintu gihambaye cyerekeye ah, abagore ah, usanga umengo muri sentare eh, no mu butungane usanga umengo nibo barabwa nibwo bitabwaho kurusha abagabo hoba hari uburyo mukorana n'ubutungane na sentare kugira ngo murabe ingene ubwo buringanire bwo kwibonekeza ah, ku bagabo no ku bagore koko ku bijyanye no kwitwara canke guseruka mu butungane
Eh, yego murakoze cyane eh, nagira ngo nanashimire oscar oscar eh, ni umuturanyi ndetse n'ibitekerezo yatanze nabyumvise ariko eh, ndetse yewe buriya buriya na- na hariya i burundi izi gahunda dufite iwacu mu rwanda naho naherega ziriyo eh, ha- habaye umuryango witwa aba- abatangamuco hari umushinga mm, dukorana na teya interinasiyonari mu rwanda ariko na keya burundi irahari nagira ngo nanamubwire rwose abo batangamuco azabasure hariyo abagabo ndatwe abagabo beza ba eh, nabo bumva uburinganire icyo ari cyo ubwo na- kari agaciyemo nagira ngo nawe eh, izi gahunda yibuke ko atari mu rwanda gusa n'i burundi turazifatanyije hanyuma rero icyo mwari muvuze eh, kigendanye ni ubutungane se leta yo ibikora- izi gahunda dufite tugendera kuri politiki y'igihugu yo kurwanya ihohoterwa ndetse no kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye ngira ngo hari n'inzego zitandukanye dufite minisiteri ibishinzwe cyangwa ibijejwe minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango dufite urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikigo cyitwa gmo cyangwa genda monitoring office hari inzego zitandukanye ndetse we no kugira ngo n'uwo mutekano ubeho nabyo nigeze kumva babigarukaho dufite genda desk ari kuri ari ku rwego rwa polisi y'igihugu ari ndetse no muri no mu ngabo nagira ngo ubwire ko ubwabyo hari ubushake bwa politike bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire hanyuma nubwo hari aho Oscar yigeze kuvuga ati burya iyo umugabo adahebye umugore ntaheba ngira ngo ibi byose turimo turareba iby'ubu nibyo koko iri hohoterwa abagabo bakorerwa rirahari rirahari ariko tutarebye hano hafi twareba iyo tujya kubikoraho cyangwa se kubikemura tubanza no kureba amateka uko yari ameze hari n'ibyo tujya twibaza bajya babigaragaza bavuga uburyo ihohoterwa inzego rigenda ryigaragazamo bagiye bavuga binyuze mu mutungo reka mbivuge muri makeya burya impamvu nyamukuru y'ihohoterwa byaranagaragaye ko ari icyo twita ubusumbane bw'ububasha iyo umugabo yumvise ko ari we uri hejuru ari we ufite ububasha mu rugo kurusha umugore cyangwa kurusha abantu bose arahohoterwa arahohotera iyo umugore yamaze kumva ko nawe yabonye uburenganzira ko mu rugo umugabo adakwiye kuba ari we uhonyora uburenganzira bwe noneho bwa burenganzira bwe akabukoresha mu buryo nabwo butari bwo bujya gusumba uburenganzira bw'umugabo nawe arahohotera muri make ubwo busumbane bw'ububasha nibwo kibazo nyamukuru ariko hakabaho ibintu tuvuga byenyegeza cyangwa se byongera iryo hohoterwa ni ibintu bitatu by'ingenzi yewe nanashimira na nikodemu yigeze kubivugaho ariko nawe turamugeraho nyuma bavuze ku kintu cyitwa gukoresha nabi ibisindisha gukoresha ibisindisha mu buryo bukabije ni ukuvuga umugore koko ibyo nabyo byaragaragaye niba umugore yagiye mu kabari agataha yasinze birumvikana ko n'inshingano yakabaye afite mu muryango atazubahiriza icyo kiba ari ikibazo kandi koko niba wemeye ko ibisindisha bikuyobora birumvikana ko n'ubundi n'imikorere yawe kuba wahohotera ntibitangaje ikindi ni uko gukoresha nabi umutungo niba wumva ko umutungo wawe umugabo adakwiye kuwubona ibyo nabyo byagiye bigaragara nabyo ukawukoresha mu buryo rwihishwa umugabo atabizi ibyo nabyo byagiye bigaragara ariko muri byose icyo tuba dukora twebwe nka rwamureke ni iki ni ukuvuga ngo uyu mugore arabiterwa n'iki ubikora ese umugabo arabiterwa n'iki hari aho rero byagiye bigaragara ko hari igihe ayo mateka twanyuzemo ndetse n'uyu ruwi yari amaze kubivugaho ayo mateka twagiye tunyuramo uyu munsi niyo mpamvu tuganiriza imiryango yombi iri hohoterwa rigaragara muri ibi byiciro byombi ariko iyo turebye mu nkomoko ni bande bahohotewe kuruta abandi n'uyu munsi se tubirebye uko bihagaze ni bande bahohotera kuruta abandi usanga rero ko nubwo biriho ni nayo mpamvu mu nshingano zacu iyo tujya kwigisha cyangwa se kuganira guteza imbere ibyo biganiro tureba ba bagore tukavuga ngo mwebwe mwitwara mute noneho rimwe na rimwe rero hari igihe hari nabo bagiye banatubwira baterega hari n'ibyo bikajya gusa by'abagabo nabyo ngiye kuvugaho umugore akavuga aterega nta nubwo nari nzi ko no kuba nagaragaza ko mfite ikibazo ari uburenganzira rimwe na rimwe hariho n'abagabo basobanura ihohoterwa ntabwo mbihakanye ko iryo hohoterwa aribo rwose byo twabyemeranyijwe abagore barahohotera ariko noneho tuza gusanga n'uburyo bwiza bwo kubikemura ni ukubikorera narizi ukabanza ukareba uti bikomoka he hari n'aho byitwa ko umugore yahohotewe kuko yashoboye kugaragaza uburenganzira bwe mbere niba yaraheraga aho ngaho yakubitwa agaceceka niba yaragiraga akavuga ati yamara gukubitwa akaba ati ntacyo ndaza nongere mushimire niba umugabo yarazaga yasinze umugore agakomakoma ati ngaho nta kibazo ryama neza mugabo mwiza niba umugabo yarazaga amubwira ati ngaho ryama umugore akemera nta no gutegurwa nta yasinze kugeza kuri uyu munsi umugore akaba amaze kumenya uburenganzira bwe rimwe na rimwe hari n'aho nidukoma urusyo dukome n'ingasire iri hohoterwa ririho abagore bararikora koko ariko hari n'aho ryitwa ihohoterwa rimwe na rimwe ryanakozwe no mu buryo bwo kugaragaza uburenganzira bwabo kuko hari abatangiye kugenda babumenya icyo ngicyo nicyo twa mu buryo bw'ibiganiro ibyo nabyo tubirebaho urakoze cyane reka mbaraga ko nongera akantu gato hariho n'uruhande rw'abagabo banakubwira bati twebwe nicyo kigereranyo nari ngiye gukora hariho n'abagabo batubwira bati kera uzi ko twahohoterwaga twahohoteraga abagore bacu tutazi ko turimo kubahohotera ntabwo nari nzi ko kuba nafata ihene yanjye cyangwa inka yanjye ngo nyigurishe ntabwo uyu mugore ko ari ihohotera ariko twamara kubahugura abagore bati burya twarabishe nabyo rero ku rundi ruhande hari n'abagore ubu ngubu umugabo atarumva ko umugore yagira uburenganzira bwo kugaragaza ibyo bibazo ariko rimwe na rimwe hariho n'abagore birumvikana bumvishe yanatunganire nabi bakabyitwaramo nabi abo nabo barahari kandi turabaganira byose ni mu biganiro no mu mahugurwa nk'uko mubyita reka twakire na joseph ku murongo twumve ikibazo cyangwa icyiyumviro joseph turi kumwe
amahoro amahoro uriyane amahoro neza
yego
yaduga ku ijambo
ndamukiriza umutumire eee arakumva
banze rwose kubashimira igitekerezo bagize mu gushinga uriya muryango rwa mureke kugira ngo ubashe kumenya ibibazo n'abagabo mu ngo bajya bagira mu bijyanye no guhohoterwa ubwo muri make navuga ko ku ruhande rw'abagabo kumwe baca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda noneho ubu agiye kujya atemba ajya muri rwa mureke ubwo rero akabazo nari mfite nashaka kumubaza hagati yabo rwa mureke na haguruka uriya muryango ushinzwe gukurikirana ihohoterwa ry'abagore bakorana bati ese aho ntabwo iyo haguruka yazabareba nabi bitewe n'uko byaba ari kwa kundi wenda bazavuga ngo umwana uri iwabo avuna umuheha akongezwa undi saba murakoze akabazo kanjye kara turagushimiye joseph
saba saba mugire ibihe byiza yego reka twakire octave amahoro neza
iki kintu iyo mukiganiriyeho keretse hano dufite iminota myinshi cyane ariko ni ikintu giteye inkeke ngewe niga muri kaminuza nibwo ubwuzuzanye bwari bukiza nageragezaga kubisobanurira abantu ariko nagumye kumva gahunda ziriho nsanga ntabwo ari izo kugira ngo ubwuzuzanye bubeho mu by'ukuri ni nko kwenyegeza kwihangana umugore yagiraga kuko buri iyo tuvuze kwihangana k'umubyeyi wa kera abantu bahita bavuga ngo uzanye ibya kera ariko njye sindi n'uwa kera ariko impamvu ababyeyi kera bajyaga bakubitwa none inyigisho zaje aho kugira ngo zikureho ngo gukubitwa kwabo ahubwo zazanye kwicwa kwabo ndahamya ko ubwicanyi bwinshi buri mu bashakanye haba ku mugabo cyangwa ku mugore buri guterwa n'izi nyigisho nakoresheje ijambo ryitwa kwenyegeza sinzi niba mu kirundi murigira gushyira amakunyu ngewe ubushize nigeze kukivuga iki ndavuga ngo umugabo ukubita umugore sinanamwita umugabo ngende n'umutegetsi nta rukiko namushyiramo deja yaba yarwiciriye rwose ni ukuvuga ngo ni ibihano bikakaye ntabwo mbishyigikiye ariko ngewe njya mvuga buri gihe nti kuki bataje ngo babanze bagenere amahugurwa abagabo yo korohera abagore kuki baje bagahera ku bagore bakabigisha guharanira uburenganzira bwawe ese iyo babanza kwigisha umugabo ahubwo gutanga uburenganzira wa mugore atagiraga kuko burya ni- nitujya tuvuga ibi byose tujye twi hari ibintu twirengagiza uko duteye ni ukuri ababyeyi cyangwa se abadamu cyangwa se abakobwa muri rusange igitsina gore bafite kwihangana kuruta uko abagabo Mm.
niko turemye kuki bataje ngo ko kwihangana kwabo baguhereho aha hari umuntu wigeze kuvuga ah, mu minsi yashize ati bafashe umugozi wari uziritse umugore aho kugira ngo bawujugunye ahubwo bawushyira hafi yaho noneho ufite imbaraga cyangwa ubangutse muri bo asigaye awufata akawuzirikisha undi ni ukuvuga ngo bigishije umugore guhangana n'umugabo utarahinduka yewe mbona ibintu byakabaye bihinduka ariko ndasoza mubaza ikibazo kimwe Eh, ibintu byakabaye bihinduka ahubwo biriya bita utugoroba tw'ababyeyi bakongera bakabigishirizamo za ndangagaciro zabo zo kwihangana kuko hari umubyeyi umwe wigeze kumbwira ngo rimwe yari ari mu- mu- mu gakoroba k'ababyeyi amazemo ibyumweru bibiri cyangwa se indwi zibiri noneho ngo bakajya bamubaza ngo se nta hohoterwa ugira mu rugo rwawe ariko a- akajya agira ka kabanga k'ababyeyi ikibazo yagiraga ngo akakibwira ba nyirabukwe noneho ngo hashize nk'ukwezi yaranze kuvuga baramubwira ngo none se ngo ntitujya tubona umugabo wawe atashye nijoro avuye mu mupira ngo n'iryo n'ihohoterwa ngo kuko aba yagusize wenyine mu by'ukuri umugore ntacyo byari bimutwaye kubaka urugo rwe n'ubwo umugabo aba yagiye mu mupira ariko bamwibukije ko icyo nacyo ari ikibazo kuki bibutsa abagore ko bahohoterwa bategereje umugore akaza akavuga ko yahohotewe hari akabazo ka nyuma nari mufitiye ah, njya mbona mu madivorce batanga hano njya mbona aba aba single mothers n'aba single fathers barebye eh, uw'abana bishyikiraho cyangwa hari ukuntu amategeko yemeje uzarera abana ariko mu bihugu byacu nko mu rwanda kenshi iyo divorce zibaye bafite nk'inzu otomatike eh, bahita abana babaha umugore n'inzu ese ntabwo bijya bishoboka ko umugabo nawe yavamo umurezi mwiza ku buryo ari wowe wasigarana abana umugore akagenda icyo kibazo nawe aje kukitubwira niba hari icyo ah, ah, baganira ku bashinzwe gushyiraho amategeko kugira ngo abo- hari umugabo wavuze ngo ah, abagore nabo bahabwa uburenganzira mu manza so yes ndabyemera rwose iyo umugore n'umugabo baje kurega ubwa mbere bita ku mugore rwose keretse umugabo iyo agize abagabo benshi bahamya ko yarenganye murakoze urakoze cyane urakoze cyane octave Eh, ibyiyumviro ni byinshi n'ibibazo ni byinshi ariko eh, duhereye kuri joseph avuga ati haguruka iryo shyirahamwe riharanira ineza y'abagore mbega n'igihe barije eh, gu- gutana mu mitwe na rwamureke mukivuze ko ikiye mushinga nayo rudasingwa
Eh, murakoze cyane ngira ngo mm, eh, iyo tuvuga erega nta nubwo buriya kuvuga haguruka uretse na haguruka hari n'indi miryango itandukanye twavuga za porofani hari yitwa rwanda wimezi netiwaka hari, hari, hari sosiyete sivire muri rusange n'iyi miryango yacu icyo duharanira ntabwo eh, ari bimwe bagiye ku izamu rimwe nk'udajye ku rindi tujye gutsindana Eh, yaba twebwe rwamureke ntabwo turi aho ngaho ngo tuvugire abagabo gusa turavugira turaharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryimakazwa mu muryango ndetse yewe buriya nahaguruka iyo uvuga ntabwo ivugira abagore gusa ahubwo ikirimo gukora nayo irareba ku neza y'umuryango Eh, kandi ivuga ibigaragaza ishishikariza abagore kumenya uburenganzira bwabo ari nabyo i- i- kandi ibi byose eh, nagira ngo oriyane tubyumve ikigamijwe biterwa byose bishingira ku mateka amateka yabayeho umu- umugore igihe cyose igihe kinini yabayeho eh, navuga ko yahejejwe inyuma eh, nta burenganzira nta adafite ubwisanzure yaba mu muryango we cyangwa se mu muryango mugari muri rusange aba rero nayabwire ko mu gukora ari haguruka ari rwamureke hari n'indi miryango rero ikora ku ku burenganzira bw'umugore n'ubw'umuryango muri rusange twese duhuriye hamwe muri sosiyete sivile ndetse buriya tugira n'umuryango na amburera iduhuza yitwa porofame twese hamwe ni ukuvuga ngo icyo twumvikana mu mikoranire ni ukuzuzanya ni hehe wowe ukora ku kihe gice ndavuga ku bigendanye wenda na n'icyiciro yo gukora ku bigendanye n'uburenganzira nanjye nkavuga nkakora ku bigendanye no gushishikariza abagabo kugira imyitwarire iboneye mu mikoranire yacu turuzuzanya ntabwo umwe ahagaze ukwe n'undi udahagarara ukwe duhangane ahubwo twese turebera hamwe twavuga ngo twahuriza hehe yego ariko n'abaciriyemwo kuco octave avuze gihambaye cyane kuri we abona yuko amateka ariko ahindurwa mu buryo budapanze neza avuga yuko nubwo ariko harahinduka ibintu avuga ati sinzi ko ari we yoba yagize analoji avuga ati umugozi wakuwe umwe ubushigwa ku wundi abona yuko umengo hariho ukuntu umukenyezi wewe ariko arahabwa uburenganzira bwinshi cyane ariko ko byari bikwiye yuko umugabo ahubwo aba ari we yigishwa kwifata neza no guha uburenganzira uwo mukenyezi kugira ngo bize bihurira hamwe uko kugerageza gutorera umuti ibi bibazo kuri mwebwe mubona yuko biri ko bigenda bihura canke haracariho uko kutaringanira neza aho usanga umenga umukenyezi niwe usanga umenga abandanya guhabwa uburenganzira bwinshi muri ibi bihe bya nyuma
ngira ngo wenda gusubiza iki ngiki ni nayo mpamvu ugeze kuvuga ku kirebana n'icyo twita urubuga rw'abagabo cyangwa se n'inyigisho muri rusange zitangwa n'imiryango itandukanye ndetse yewe na na leta ubwayo ni ukuvuga ko ntabwo ntabwo erega erega turacyarwana buriya impinduka impinduka zifata igihe urebye ubushake bwa politiki bashyiraho ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse uretse no mu rwanda no ku rwego rw'isi icyari kigamijwe ntabwo byari ukureba umugore gusa icyari kigamijwe byari ukureba ngo umuryango ni hehe wakungukira kurutaho mu rwanda ariko ngaruke mu rwanda ibyakozwe na za politike zitandukanye ari politike ya genda ari politike igendanye no no ku n'iteko ari amategeko agenda ahana icyaha cy'ihohoterwa nta na hamwe ushobora gusanga hagaragaza ko byose uwo bibasiye ari umugabo ahubwo bigaragara ko uwakoze icyaha ni nayo mpamvu no muri za raporo zijya zigaragara yewe na polisi y'igihugu ishyira hanze uzasanga n'abahanirwa iki cyaha cy'ihohoterwa tuvuga rishingiye ku gitsina ntabwo ari abagabo gusa n'abagore barahanwa ahubwo ikibazo kiriho n'inyigisho zitangwa ni ukumvisha abantu ko iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo rije rireba umugore gusa ngo kumuteza imbere gusa ahubwo ni ihame rireba umugabo n'umugore rireba umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa noneho ubwo imbaraga zishyirwamo akaba ari ukureba ngo mbese mu mateka yacu ni hehe hari ibyuho ni hehe hari ibibazo twakemura niba bigaragara ko umubare w'abagore batagiye mu mashuri ari wo munini ugereranyije n'uw'abagabo niba bigaragara ko umubare w'abagore bagira uruhare mu nzego z'ubuyobozi ari wo mutoya ugereranyije n'uw'abagabo niba bigaragara ko muri za raporo zitangwa abagore ari bo bakwitwa abagabo ugereranyije n'umubare w'abagabo abagore ari bo bicwa benshi ugereranyije n'abagabo bicwa icyo gihe bihita biguha ishusho nk'aho y'aho washyira imbaraga mu bukangurambaga ariko ntibivuze ko iki cyiciro cy'abagabo gishyirwa ku ruhande izi mpinduka rero uko zigenda ziba nibyo bituma rimwe na rimwe na wa mugore wa mugore avuga ati ya buryo uzi ko kuko nakandamijwe nanjye leta iranyumva reka nze nanjye mve hanze nanjye ngerageze nanjye nkoresha uburenganzira bwanjye uko buri hakaba n'ababukoresha nabi birumva niyo mpamvu twavuze ko ibyo biriho ariko si uko leta mu by'ukuri yirengagiza ko n'icyo cyiciro cy'abagabo bahohoterwa noneho hakaba n'ikindi cyane wenda nasorezaho icyo bavuze cy'uko umugabo atagaragaza iryo hohoterwa akorerwa mu mbuga zacu imbuga z'abagabo tuba tubwira abagabo tuti bagabo niba umugore yaguhoteye ku mutungo niba yakugiriye nabi niba yakwimye ibyo kurya nk'uko bigeze kubivuga niba se ataguha uburenganzira mu rugo akita ku mutungo kuruta ku matungo kuruta wowe icyo gihe ukwiye kugaragaza ibyo bibazo n'ubu ni ubukangurambaga bukora kubabwira ngo namwe mufite uburenganzira bwo kugaragaza aho ibibazo biri kandi leta ifite rwose inshingano yo gukemura ibibazo byabo nabo cyane rwose ni nayo mpamvu twafashe ino saha yose kandi turabikora kenshi tukagarura iki kibazo cy'abagabo bahohoterwa kuko benshi baravuga yuko kitavugwa cyane tuko turajya ku musozo w'ikiganiro turafise jonas na thomas ku murongo jonas mu masegonda make ikibazo cyangwa icyiyumviro
ntabwo cyari icyiyumviro
ati mbo nibaza yuko abo bantu bavugira abo bantu ko ba- bahohoterwa nibaza ko bavugira abantu batuye nko mu bisagara kuko akenshi usariya hari abantu babirimizi ngo ku- muri make ku bantu bose je ndiko ndaraba barahohoterwa abagabo barahohoterwa n'abagore nabone nabone barahohoterwa urumva rero hari hakenewe nk'impanuro muri make kuko abantu ba ruguru ugiye kubabwira ngo iby'amategeko abenshi usanga batazi gusoma ibintu by'amategeko ntibahita ngo babyumve neza ahubwo bumva gusa ahubwo impanuro z'umuntu uwo ari we wese aje abagana bahanura nko ku ku ikosa ririya na ririya niko nari ndabyumvise yego ni nayo mpamvu duhamagarira cyangwa n'abo batumire bacu akenshi bahamagarira abantu kujya mu mashyirahamwe Eh, umushinga ntahe rudasingwa yavuze nk'ishyirahamwe rikorera no mu burundi no mu rwanda ryitwa abatanga umuco Ah, hariho abaremesha kiyago ngaho ku mitumba akenshi ni nabo umuntu akwiye guca yitura mu gihe aba atumva amategeko cyangwa atumva ah, uburyo yorondera ubufasha Ah, jonas turagushimiye cyane Mm.
Eh, reka twakire na murakoze thomas cyane ego eh, thomas ku murongo masegonda make ikibazo cyangwa icyiyumviyo
Ego murakoze hama.
neza duze ijwi
Ego nariko ndavuga nti ndakunze kubona mu Burundi aho mperereye abantu bitwa abadamu bakunda guhoza abagabo babo bivanye n'ubabaye nka musanteri baduhura umuntu akamusuzugura akamutesha agaciro no mu bantu ku buryo umugabo akaza mba agifite mu rugo ikindi nacyo gikunda gushika ni amafaranga iyo umugore bifite akajya nkana akadandaza agatera imbere kumbura umugabo ntaba ari we ariko arabikurikirana ngo bitere imbere nk'uko nawe ariko aratera imbere gacubura ariko aramusuzuguza rero navuga ati ikintu nakunze kubona amashyirahamwe hariho n'umupasiteri yigeze gushinga ishyirahamwe riha- riharanira agateka k'aba- k'abashinga ntahe ariko naryo ntirigeze ritera intambwe mu burundi rero ikintu nagiye kubona kuko hari amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi kuko nabone barahohoterwa ariko rero abagabo nabo iyo bahohotewe birafite ikibazo cy'uko abagabo twama twihagarara ko tukanka kuvuga burya abagabo barahohoterwa muri rusange mugabo kenshi ntibemera kubivuga kuko umenga ni akamaramaza ko umugabo ahohoterwa n'umugore ibi rero rero novuga nti amashyirahamwe arakwiye gushyiramo ingufu cyane akigisha agahimiriza n'abagabo umugabo yoba abona yuko abangamiwe akagira aho yivugiye amashyirahamwe akamufasha kuko amaze kubona n'abagore bica abagabo babo Yego.
baramu- ego urumva nkaho biba bigeze ku ntambwe ndende urumva hatabaye kuja bara- barahimiriza abagabo kubahuka icyo abona kitagenda neza akagishyira ahabona urakoze cyane thomas ego urakoze cyane thomas birumvikana reka duhe akajambo ka nyuma mu mutumire wacu umushinga ntahe jean bosco rudasingwa kumbure anahanure eh, n'abagore abakenyezi ku nyifato zabo kuko twatangiye tuvuga yuko hariho ikibazo cy'uko abagore bahohotera abagabo babo umushinga ntahe rudasingwa
murakoze cyane eh, nashimira n'abavandimwe ibitekerezo bagiye batanga Eh, icyo navuga muri rusange bagiye nabo bagaragaza ko ku- ku- ko ko hari abagore bakora bahohotera abagabo babo Eh, biba umugore wamaze kuronga umutungo cyangwa wabonye akazi icyo nagarukaho hari n'aho ngira ngo binaterwa na kamere muntu ibaho ariko hakabaho n'uburere nabwo umuntu atakwirengagiza niba warakuze uri umwana watojwe kubaha no kwitwara neza muri sosiyete nujya no mu rugo uzakomeza utyo nukuri ufite uburere butanoze nabyo ntitwabyirengagiza nugera no mu muryango nabyo ntibizabura rwose ego ibyo navuga ni mu mpanuro twatanga muri rusange ni uko kugira ngo umuryango ubeho utekanye ari uko uburenganzira bwa bose bwakubahirizwa hari urakoze icyo bavuga mu rwanda tujya tugira cyitwa umugoroba w'ababyeyi ego Eh, murakoze cyane rwose mushinga ntahe jean bosco rudasingwa wo mu ishyirahamwe rwa mureke mu rwanda ku bi- ku byiyumviro byawe n'imfashanyo yo kugira ngo abagabo nabo nyine bashobore kuringanizwa baronke uburyo bwo gufashwa mu ngo zabo ndabashimiye mwe mwese mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mugire umunsi mwiza na wikendi nziza